yamirindi murakarama
ndabaramukije ndabifuriza ikaze bakunzi badususuruke ku iradiyo y'ijwi ry'amerika ni akanyamuneza kenshi kubana namwe muri ino gahunda y'umuziki dinari mwiza kuri mikoro umuziki uyu munsi twawuhariye umupfasoni muti ninde biyonse uyu mukenyezi w'umunyamerika niwe twahariye dususuruke ya nyuma y'uku kwezi kwa cenda kubera ari muri bamwe rurangiranwa bavutse muri uku kwezi ibyo kuvuga kuri biyonse ni byinshi cyane dukundire uyu munsi tubashikirize igice cya mbere ubutaha tuzobaha ikindi gice muri kino gice cya mbere turabashikiriza ubuzima n'umuziki bya biyonse kuva atangura kuririmba akiri muto tubandanyirize ari mu mugwi wakunzwe cyane witwa destiny's child igice cya kabiri tuzobashikiriza ingene biyonse yateye imbere aririmba wenyine dususuruka ariko n'umuziki turabumvisha nyinshi mu ndirimbo z'umuhanzi biyonse twagiye yitwa beyonce giselle knowles ni umukobwa wa matthew knowles yari umuhinyanyuzi w'umuziki hamwe na celestine antina beyonce yarangura umwuga wo gushona no gusokoza imishatsi izina beyonce yarikuye kuri nyina wiwe celestine antina beyonce umuhanzi beyonce yavukiye mu gisagara cya houston muri leta ya texas muri leta zunze ubumwe za amerika hari itariki zine ukwezi kw'icenda mu gihumbi n'amajana icenda na mirongo umunani na rimwe urubuga wikipedia rutubwira ko beyonce afise na murumuna we solange knowles nawe nyine yari umuririmbyi mu mashuri yiwe y'intango beyonce yize mu ishuri bigisha gutamba abigisha biwe baranamubonamwo n'impano yo kuririmba mu ishuri ngo harabaye ihiganwa ryo kuririmba muri iryo higanwa yasubiyemo indirimbo imagine y'umuririmbyi rurangiranwa john lennon beyonce atahukana iryo higanwa urubuga wikipedia rubana tubwira ko yarafise imyaka indwi gusa guhera ico gihe beyonce yagumye yitabira amahiganwa yo kuririmba y'amashuri
I'd roll out of bed in the morning and throw on what I wanted and go. Drink beer with the guys and chase after girls. I kick it with who I wanted and I never could confront it for it. Cause they stick up for me. If I were a boy, I think I could understand how it feels to love a girl. I swear I'd be a better man. I listen to her. Cause I know how it hurts when you lose the one you wanted. Cause he's taking you for granted, and everything you had got destroyed. If I were a boy, I would turn off my phone. Tell everyone it's broken, so they think that I was sleeping alone. I put myself first and make the rules as I go. Cause I know that she'd be faithful, waiting for me to come come home. If I were a boy, I think I could understand. Oh, how it feels to love a girl. yose afite imyaka cumi yarahuye n'undi mwigeme yitwa kelly rowland bombi baca bajya mu yundi mugwi warimo abigeme batandatu uyu mugwi waririmba hapu ukongera ugatamba witwa icyo gihe girls team se wa beyonce abonye ishaka ry'abo bigeme yaciye aheba akazi kiwe ashyira ikibanza cyo kwimenyereza kuri abo bigeme mu kibanza cyo gusokoza imisatsi cya nyina wa beyonce turacabandanya n'umuziki n'ubuzima bya beyonce beyonce na bagenzi be barabandanije kwimenyereza hamwe na se wa beyonce mu nyuma umugwi wahavuye ugigwa n'abigeme bane gusa bakajya mu biteramo byo kuririmba by'abigeme nyina wa beyonce akaba ari washe n'impuzu bambara bagiye mu mahiganwa wigihe yari afite imyaka cumi n'ine beyonce na bagenzi be barahinduye izina ry'umugwi baca bawita destiny's child mu mirongo icyenda na gatandatu destiny's child bagiranira amasezerano yo gukorana n'inzu y'umuziki n'amareresi rurangiranwa columbia records ijwi ry'amerika ku bufatanye na furashi tv yo mu rwanda izajya bagezaho ikiganiro bungabunga ubuzima ni ikiganiro kibakangurira kwita ku buzima n'imibereho yanyu ya buri munsi ni buri cyumweru ya saa kumi n'imwe n'igice no kuwa kane saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba kuri furashi tv mwakurikira icyo kiganiro ku mbuga zacu zitandukanye zirimo facebook na youtube kuri radiyo yacu voa turabaranditse mashari ko mubwiriza iradiyo ijwi ry'amerika ikiganiro ni dususuruke uyu munsi twifuje kubashikiriza ubuzima n'indirimbo by'umuhanzi w'umunyamerikakazi beyonce uyu muhanzi urangiranwa yavutse muri uku kwezi kw'icyenda turi ko turarangiza beyonce yasohoye indirimbo nyinshi we na bagenzi be bari mu mugwi destiny's child indirimbo ya mbere basohoye yitwa killing time isohoka mu mirongo icyenda n'indwi reka tuyumvirize hoping that you're okay. Waiting patiently for you to come back to me. What should I do? I don't mind the waiting as long as there's still maybe a possibility for you to be true to me. I'll be sitting on the stairway to to do, baby. Yeah. Between my thumbs and pain, killing time, waiting on you, baby. What should I do? I'll be sitting here, killing time, waiting on you, baby. What should I do? Baby, I'll be sitting here waiting. Look inside your mirror. I hope that you see clearer. Look behind yourself, and you will find me. Yeah. I got your back, baby. The love I have, I'm saving. I'll be there for you. Just like I said, I'll be. I'll be sitting on the stairway to quarter to three. Nothing to do, baby. Twiddle my thumbs and wait. Kids time. Waiting on you. Waiting on what should I do? What should I do? I'll be sitting here waiting, killing time. Waiting on you, waiting on you. What should I do? What should I do? I'll be sitting waiting. Oh baby, when you come back down, don't forget the love you found in me. I know that you're gonna take time. I remember I'm by your side. Don't worry, I'm down for you. mu mirongo icyenda n'umunani destiny child usohora urukurikirane rwabo rwa mbere muri urwo rukurikirane rw'indirimbo harimo indirimbo no no no yaronse agashimwe k'indirimbo ya mbere iri mu mudiho wa rnb soul muri uyu mwaka wa mirongo icyenda n'umunani aba destiny's child nabo baba umugwi wa mbere uririmba rnb soul muri uyu mwaka nyine reka ndawumvisha iyo ndirimbo no no no no ni iya destiny's child yarimwo beyonce
Boy, I know you want me, I can see it in your eyes. But you keep on fronting what you say was on your mind. Cause each and every time you meet me, you give me signs. But when I ask you what's the deal, you hold on inside. If you wanna be with me, you gotta keep it real. Tell me what's going on, tell me how you feel. Boy, I know you want me just as much as I want you.
So come and get my love, all here for you. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. But you don't know what to say. When I walk up to you, baby, you seem so shy. If I had a girl like I, I could see right through you, and you know you wanna be mine. So get your act together, cause you're running out of time. No, no, no, no. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. No, no, no, no. Yeah, yeah, yeah. No, no, no, no. No, no, no, no. Yeah, yeah, yeah, yeah. Every time I see you with your voice, you pretend as if you don't want me. When you get home, you call me on the phone and tell me how much you care.
Close your eyes, shorty. You're guaranteed to be hypnotized by the remix that Wyclef provide. I don't care about your size. Girl, shake your thighs. All I'm trying to do in the hood is stay alive. Make a little money with Destiny Child. Thugs hear the song to dance. They go wild like Texas. They moving like no limit soldiers. It went from a dream to the young supreme singing girl. Why you front when you know you really want it? Why you front when you know you really want it?
umugwi destiny's child warasohoye urukurikirane rugira kabiri bagwita the writings on the wall mu mirongo icenda n'icenda urwo rukurikirane rwaronse kenshi agashimwe bita disque de platine muri urwo rukurikirane harimo izakunzwe cyane jumpin jumpin hamwe rero na say my name y'abagize rurangiranwa cyane indirimbo say my name ni nayo ndirimbo benshi bibukira ko umugwi destiny's child reka tuyumvirize Say my name, say my name. No one is around you. Say, baby, I love you. You ain't running game. Say my name, say my name. You acting kinda shady. Ain't calling me baby. Why the sudden change? Say my name, say my name. If no one is around you, say, baby, I love you. You ain't running game. Say my name, say my name. You acting kinda shady. Ain't calling me baby. Better say my name. Other day, I would call, you would say, baby, how's your day? But today, ain't it the same? Every other word is a huh, yeah, okay. Could it be that you are at the crib with another lady? If you took it there, first of all, let me say, I am not the one to sit around and be played. So prove yourself to me. I'm the girl that you claim. Why don't you say the things that you said to me yesterday? I know you said that it was a thing. Something's going down, that's the way it seems. Nobody's holding you back from me. When you're saying everything to me times two. If somebody's dead, then tell me who. Say my name, say my name. Say my name is around you. Baby, I love you. Say my name, say my name. Kinda shady. Ain't calling me baby. Say my name, say my name. If no one is around you, say baby, I love you. You ain't running game. Say my name, you acting kinda shady. Ain't calling me baby. What's up with this? Tell the truth, who you with? How would you like it if I came over with my clique? Don't try to change it now. Say you gotta bounce when two seconds ago said you just got in the house. It's hard to believe that you are at home by yourself when I just heard the voice, heard the voice of someone else. Just this question, why? You feel you gotta lie, getting caught up in your game when you cannot say my name. I know you say that it was a thing. Something's going down, that's the way it seems. If nobody's holding back from me, we saying everything to me, don't you? If somebody's there, then tell me who. Say my name, say my name.
abahanzi bacu bakunze badususuruka aba destiny child harimo beyonce barasohoye mu bihumbi bibiri na rimwe urukurikirane rugira gatatu bagwita survive indirimbo yitwa uko nyene survive idandazwa inshuro zirenga miliyoni icumi mu myaka ibiri gusa iyo ndirimbo iraronka agashimwe mu ma grammy awards
Now that you're out of my life, I'm so much better. You thought that I'd be weak without you, but I'm stronger. You thought that I'd be broke without you, but I'm richer. You thought that I'd be sad without you, I love harder. Thought I wouldn't grow without you, now I'm wiser. Thought that I'd be helpless without you, but I'm smarter. You thought that I'd be stressed without you, but I'm chilling. You thought I wouldn't sell without you, so not million. I'm a survivor. I'm not gon' give up. I'm not gon' stop. I'm gon' work harder. I'm a survivor. I'm gonna make it. I will survive. Keep on surviving. I'm a survivor. I'm not gon' give up. I'm not gon' stop. I'm gon' work harder. I'm a survivor. I'm gonna make it. I will survive. Keep on surviving. Thought I couldn't breathe without you. I'm inhaling. You thought I couldn't sleep without your perfect vision. You thought I couldn't last without you, but I'm lasting. You thought that I would die without you, but I'm living. Thought that I would fail without you, but I'm on top. Thought it would be over by now, but it won't stop. Thought that I would stop and strong, but I'm still here. Even in my years to come, I'm still gonna be here. I'm a survivor. I'm not gonna give up. I'm not gonna stop. I'm gonna work harder. I'm a survivor. I'm gonna make it. I'm a survivor. Keep on surviving. Yeah. I'm not gonna give up. I'm not gonna stop. I'm not gonna work hard. I'm gonna work hard. I'm gonna make it. I will survive. I will survive. Yeah. I'm wishing you the best. Pray that you are blessed. No success, no stress, and lack of happiness. I'm better than that. I'm not gonna blast you on the radio. I'm better than that. I'm not gonna lie to you and your family. I'm better than that. I'm not gonna hate on you in the magazine. I'm better than that. I'm not gonna compromise my Christianity. I'm better than you know I'm not gonna diss you on the internet. Cause my mama taught me better than that. I'm a survivor. I'm not gonna give up. I'm not gonna give up. I'm gonna work harder. I'm a survivor. I'm gonna make it. I'm a survivor. Keep on surviving. I'm a survivor. I'm not gonna stop. I'm gonna work harder. I'm a survivor.
inyuma y'urukurikirane Yeah.
survival beyonce n'aba destiny child barasohoye urundi rukurikirane bise 8 days of christmas mu bihumbi bibiri na kabiri aba destiny child bati reka turuhuke umwe wese yiyumvire kuririmba ukwiwe Silent night, holy night, all is calm, all is bright. Round the young virgin, mother and child. Holy
a very merry Christmas.
beyonce n'aba destiny child umwanya bamaranye basohoye alubumu zine badandaza indirimbo zabo inshuro zirenga imiliyoni mirongo itandatu mu myaka ishika cumi bamaranye beyonce n'aba destiny child bashizwe mu kibanza c'icenda c'abaririmbyi beza hagati y'umwaka w'ibihumbi bibiri n'ibihumbi bibiri na cumi
Last week and you stayed at home alone and lonely. Couldn't find your man, he was chilling with his homies. This week and you going out again. Try to stop you, you going off. Got your hair done and your nails done. Told my mama, I waited and you've been in the shoes. You and your group are laying at the hottest spot tonight. You're gonna find the fellas rolling in the Lexus trucks and Hummers. So we say he got a girl, yeah, it's true, you got a man, but the party ain't gonna stop. So let's make it hot, hot. Ladies, leave your man at home. The club is full of ballers and they pockets full of gold. And all you fellas leave your girl with her friends. 'Cause it's 11:30 and the club is jumping, jumping. Ladies, leave your man at home. The club is full of ballers and they pockets full of gold. And all you fellas leave your girl with her friends. 'Cause it's 11:30 and the club is jumping, jumping. Always say you got a girl, yeah, it's true, you got a man, but the party ain't gonna stop. So let's make it hot, hot. Call your boys 'cause tonight you're not gonna stay at home. She tell your girl bakunzi badususuruka she ain't coming like you want.
dukundire turangize kino gice cya mbere muri kino gice cya mbere twabayagiye ubuzima n'umuziki bya beyonce kuva akiri muto gushika ave mu mugwi destiny child ajya kuririmba ukwiwe vuba reka tugaruke n'igice cya kabiri tubayagire ubuzima n'umuziki bya beyonce aririmba wenyine mwakoze kudutega abiri radiyo ijwi ry'amerika na neri mwiza turabifuje umunsi mwiza